turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi no mu micungararo ya karongi muri uganda mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro cuno munsi mwagitegure mukaba mugiye kugishikirizwa na diana nini nahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
indwi yo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda irabandanya ibirori vyugurura iyo ndwi yatanguriye ejo i kigali mu rwanda ikazohera igenekerezo rya cumi na gatatu vyitabiriwe n'abategetsi batandukanye bijya no hino ku isi muri bo harimwo abahoze ari abakuru b'ibihugu nka bill clinton yatwara amerika ico gihe hamwe na nicolas sarkozy yahoze atwara ubufaransa ubufaransa muribuka ko bufitaniye amateka yihariye n'u rwanda ku ngingo ijanye na jenoside yakorewe abatutsi abatutsi muri ico gihugu vy'umwihariko umukuru w'inama y'umuryango umwe bwa buraya charles michel ari mu bafashe amajambo yagirije amakungu kuba yaratereranye u rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane agira ko abisabira imbabazi hagati aho ibiharuro bitangwa n'u rwanda vyerekana ko hafi mirongo irindwi na gatanu ku ijana vy'abanyarwanda baba muri ico gihugu ari urwaruka urwaruka mu rwanda bagwita urubyiruko bavutse mu gihe jenoside yaba canke inyuma yaho none ariko iyo myaka y'amahano u rwanda rwabayemwo isobanuye iki ku rubyiruko ibibutsa iki hama ukwiyunga kugezehe mu bakiri bato ivyo bikomere bamwe n'abandi bagendana babirengera gute kugira ngo biyubake bongere bubake ikibano muri muri isanga y'uno munsi turabica irya n'ino twatumiye bamwe mu bavutse muri iyo myaka bari bato abandi bafite imyaka itaragera kuri cumi n'itanu ntitwagiye kure mu gutumira abo twatumiye baba ngaha muri amerika hakurya hakorera ijwi rya amerika wa mbere twakira ni madamu rosine ingabire yatanguje akaba ari nawe atwara ishyirahamwe wealth africa initiative ikaze ku ijwi rya amerika rosine kandi wakoze kwitaba ubutumire bwacu murakoze cyane diane ndabatuje mwese n'abaduteze amatwi ego turi kumwe kandi na alan nshuti niwe atwara urwaruka urubyiruko rw'abanyarwanda ngaha washington dc mu micungararo yaho muri leta ya virginia na maryland zose zihana imbibe na washington dc alan nshuti ikaze nawe kandi wakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika
murakoze cyane diane kuba mwatwakiriye namwe ego akabazo ka mbere rosine mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane wangana gute
nari umwana muto ariko ufite ubwenge kuko nari naratangiye pirimeri rero icyo gihe nabashaga ndibuka neza ibintu byose byabaye ku buryo nshobora gutanga amakuru nk'umuntu wabibayemo yego ara nawe muri mirongo icenda na kane wangana gute
aha nge narindi uruhinja rutarengeje amezi atandatu urumva kongewe amateka yanjye atandukanye ho gatoya na na na mushiki wanjye na zindi
hozino uti icyo gihe warabona uribuka wibuka iki ah, ukibyuka mu mirongo icyenda na kane amahana agitangura Um, ikintu nibuka aho twari turi nibuka twari turi kwa kwa sogokuru batangiye gutwika hakurya tureba ku misozi abantu basakuza eh, bavuza induru uh, kubera ko abo- bari barabashije kubibamo imbere muri za mirongo itanu n'icyenda bo bari bakuze babashaga rero ku gutekereza no kwibaza ibishobora kuba bigiye kuba Uh, batangiye kubona rero hakurya no hino batwika nibwo batangiye kuvuga bati reka dutekereze ese twajya hehe nibwo igitekerezo cyo kugana za paruwasi uh, cyatangiye noneho abantu batangira gu- kuzinga ibintu byabo bajya kuri za paruwasi zibegereye aho badusengeraga cyane cyane muri za kiliziya gatolika Mm.
icyo gihe wari ah, mu cyaha igice cy'u rwanda
nari i butare aho bita i butare uh, niho niho twari turi rero paruwasi twajyagaho ni paruwasi iri ahantu hitwa igihindamuyaga ahantu hitwa i rugango rero aba aba aba abantu baje ba- batangiye kujyayo ariko twebwe uh, jyewe na musaza wanjye twari bato ababyeyi bagize ubwoba bat- batwoherezayo mbere baravuga bati aba bana reka tubohereze mbere bakicwa n'inzara Ah, mfata musaza wanjye tujyayo tugezeyo nari nzi- nari- nari- ndibuka ahantu uruhande rwa paruwasi habaga nyine ababikira eh, abo babikira rero twaragiye turabakomangira ari ni mu mugoroba ku itariki zirindwi hari kare cyane bari bataratangira kwica abantu Ah, icyo gihe rero tugiye kuri abo babikira icyo nibuka neza ni uko twabakomangiye hanyuma umubikira w'umufaransakazi araza ah, yanga kuduha icumbi Ah, hari nko mu masaa moya z'ijoro yanga kuduha icumbi aravuga ngo nta kintu cyabaye nimugende musubire iwanyu ariko nk'abana nyine twarariraga tukamubwira duti oya barimo baradutwikira amazu barimo baravuza induru ko ibyo kwica byari bitaratangira ariko batangiye hakurya hakurya u- tubyumva gutyo hanyuma rero icyo nibuka icyo gihe ni uko nyine nibwo urugendo rwatangiye ni nabwo duherukana n'abo babyeyi bacu Eh, uretse ko nyuma hari abandi baje kurokokamo nka mama ariko nk'abo bandi umuryango mugari duherukana icyo gihe kuko twagiye aho ngaho baratwirukana njye na musaza wanjye dukomeza urugendo ntabwo twasubiye inyuma dukomeza kugenda ducumbika cumbika kugeza igihe twabonye abantu baduhisha muri purafo hanyuma nyuma badushyira mu mwobo eh, i butare mu mujyi ahitwa bahita gute ubu ngubu ni ni ni hafi y'ingoma aha ahitwa ingoma ariko ugarutse hafi y'ikibuga cy'indege ngira ngo utaragera ingoma neza aho ngaho niho niho twabashije ku- kugera eh, urwo rugendo twagiye turukora n'amaguru nyine ariko tugerayo tubona aba- abaduhisha nuko turarokoka ndimo ndabivuga mu magambo make kuko Yego.
ntabwo Mm.
Nta- hanyuma uravuga ati ah, umubyeyi wawe mama wawe yaje kurokoka mwagiye gusubira guhura inyuma y'igihe kingana gute nimba Ah, ubyibuka we we ukuntu byagenze kuko ubundi ubundi ubundi twabaga i kigali ah, i gikondo rero muri ngo nsubiye inyuma gato ni ukuvuga ngo i kigali rero i gikondo muri mirongo cyenda na kane ibibazo byatangiye mbere gatoya mu kwezi kwa gatatu ah, hari hariyo amakimbirane akomeye ah, kubera amashyaka yari ahari icyo gihe ya za sederi na za psd ndumva hari abantu hari abantu abayobozi babo bari babishe hari bapfuye icyo gihe noneho hatangira imyiryane ikomeye Ah, noneho tuza kujya i butare tuvuga ngo reka tuve tube tuvuye i gikondo tujye i butare ah, mu- ku babyeyi bakuru ku- noneho dutegereze ko imyiryane irangira ariko ntitwari tuzi ko ahubwo muri mirongo icyenda na kane mu kwa kane hakomereza ari ibyo bibazo rero twagiye twagiye i butare muri uwo mugoroba ku itariki esheshatu ah, mama yari yavuye aho ngaho kwa sogokuru ajya ajya mu mujyi muri muri uwo muryango wundi ahantu yari yaraye ashaka gusubira i kigali ni ukuvuga ngo itariki esheshatu zabaye we yaraye mu mujyi i butare ateganya kubyuka azinduka ajya i kigali noneho rero indege ya habyarimana eh, ihanuka muri iryo joro ntiyaba akigiye noneho twebwe twari turi aho ngaho mu- kuri paruwasi duhunga twaragiye twashakaga kugenda ngo turebe ko twagera kuri urwo rugo n'ubundi nawe yari yarayeho hanyuma rero twaje guhurirayo gutyo um, noneho baraduhishanya hamwe nuko byaje kugenda Mm, urakoze kutubwira ibyo wabayemwo rosine hanyuma nawe ga ala wari ufise amezi atandatu uruhinja ntaco wibuka mugabo urumva barakubwira abavyeyi utwo wibuka mu two bakubariye eh, wagumanye mu mutwe tukugaruka mu n'inkuduki
Ah, ni uko natwe jenoside yadusanze i kigali ah, urumva ibi- ibibazo bitangiye abantu benshi bagerageje guhunga Ah, ari naho rero mama wanjye na data umbyara bahunze bagana za gitarama kugira ngo ah, bagere kuba babona irangamuntu ushobora kuba yavuga ko wenda yavuga ko ari abahutu kugira ngo bashobore kuba bahunga Ah, akaba ari naho data bamusanze aho bita kuri komine ya runda naho bita kuri iyi nzu ubu ngubu ari naho ah, interahamwe zamufatiye zikanamwica ariko ngewe na mama wanjye hamwe na mukuru wanjye bo dushobora kuba twahunga ah, paka dusohotse igihugu nyuma tuza kongera kugaruka iyo wumva ayo mateka bakubwira wari ufise imyaka itandatu ubunye urumu uh, urakuze uru rubyiruko mugabo ntukiri ntukiri uh, ntukiri rwa ruhinja rwabwiye amateka iyo uvyumva utarabibayemwo ukabibwirwa n'urwaruka mugendana rwabibayemwo bikugira iki mu mutima biku- biguha yahe shusho uvyumva gute
Eh, ni ibintu ni- ni ibintu biba bikomeye cyane nubwo umuntu biba byarabaye akiri mutoya ariko twabanye n'ingaruka zayo ari ukuba imfubyi ari uku ku- gukura na sosiyete ubona yuko ifite impagarike Ah, abantu bose basa nk'aho bari kwisana ubwo turi kuvuga ibintu inzu barazisenye ah, barasahuye Ah, ni ibintu biba bigoye ariko nanone tukagaruka no ku butumwa nyine bwo ku kudaheranwa n'amateka tukiyubaka nyuma y'imyaka mirongo itatu tukaba twaravuyemo abagabo n'abagore bahamye
hozina iyo uvugana n'abatandukanye aho mvuze uvugana ku gatwe kanje ntegura kino kiganiro ah, nagiye mvugisha abatandukanye impande zitandukanye cyane cyane abakiri bato hari nk'uwo twavuganye ari i kigali mu rwanda ahimbaza isabukuru y'uno munsi arambwira ati nubwo unyifurije isabukuru kino gihe sinigera mba ndiko ndayihimbaza cyane ariko urakoze diya wowe nka wewe ano mango hageze wararokotse umubyeyi wawe wararokoka ushobora gutera imbere sinzi uratubwira nimba ukiri umwigeme cyangwa warubatse urwawe ino tariki iyo ushitse bikugira iki kumva ko wararokotse ukaba ukihari ariko wabiciye muri akana gatonya ka- k'imyaka cumi na yeah um, ntabwo mu by'ukuri ikintu cya mbere cyabanje kutugora kuko uh, ni ukubasha ku ni ukubasha ku, ku, gutambuka cyangwa se kurenga ibintu umuntu yabonesheje amaso kuko uh, mbere yo gutekereza kwiyubaka hari imbaraga nyinshi bya- bya- bya- zatumye abantu batangira no gutekereza kwiyubaka hagombaga kubanza kwiyumvisha ko noneho kubaho bishoboka kuko eh, kugira ngo umuntu yakire ko noneho atagipfuye cyangwa se ko mbese ashobora kongera kubaho akongera agagira imishinga agatekereza ntabwo byari ibintu byoroshye ndabyibuka ko icyo gihe turi nko muri purafo kuko bicaga abantu twumva eh, ukumva nk'imodoka hari imodoka zajyaga zigenda zigahagarara nko ku rugo rumwe ukumva abantu barabishe baratatse bara mu kandi kandi ukumva bose nyine barabarangije baracecetse Uh, byageze igihe u- utu- wafungura amazi muri robine hakaza amaraso kubera ko babaga bataye abantu nko mu masiterine cyangwa se ndetse sinzi uko- u- urumva ibyo bintu icyo gihe ndabyibuka neza kuko twanywaga amazi ugasanga amazi aje ama- aje amaraso ubundi amazi haje amazi wenda ajya kuba amazi nyine nyamazi eh, tuza kurwariramo za za dizanteri dizanteri urumva icyo gihe rero wumvaga nu- nawe n'ubundi utegereje ko ejo ariwo uri bukurikireho nyuma rero kwiyubaka ah, ha- hari hari byinshi hari hari byaturutse ku mbaraga nyinshi zikomeye zo- z'igihugu cyane cyane kutubwira ko bishoboka kutubwira ko umuntu ashobora kongera kubaho noneho no gushyira ubwoba hari ukuntu umuntu ibintu twabonye eh, nkatwe twari duhari eh, inkotanyi zadukuye mu mwobo ahantu twari turi twihutira vuba vuba kujya kuri ya paruwasi kujya kureba ko wenda hari umuntu waba warokotse tugezeyo dusanga abantu bamwe bari bakiriho imibiri kuko barabagerekeranyaga ahantu ari benshi cyane ahantu haturiye ibihumbi birenga icumi by'abantu ugasanga babagerekeranyije noneho bamwe ukaba ushobona kuba ubabona ukabamenya icyo gihe ibyo bintu rero navuga ko byageze aho bibanza kutugora ariko nyuma tuza gushira ubwoba nko kuvuga ngo ibintu nabonye ntabwo nkwiriye gukomeza kuba umuntu ubitekereza gusa nyine guheranwa n'ako gahinda ahubwo havamo ishyaka ryo kuvuga ngo ngewe utararyamye muri muri iriya mirambo ni iki nakora noneho haza kuvukamo ikintu nakwita nko gushyira ubwoba cyangwa se no gushyira ubutwari bwo guharanira kuvuga ngo ngewe wabashije kubivamo wabashije kurokoka ni iki nakora kugira ngo mbashe kuba umuntu mbashe gutanga tangigo tesimoni mbashe gutanga ubuhamya bufatika mvuge ngo nubwo biriya byabaye ariko uyu munsi ngeze kuri ibi cyangwa se n'abashije gukora ibi ubu mbabwira agenda umudamu ndi umumama abana nagerageje kwiga igihugu kibidufashamo farije iraturihira hanyuma ndetse tubasha nyine gukomeza gutekereza ubwo noneho ngiye mvuze ku giti cyanjye nibwo natangiye no gutekereza imishinga nkumva nafasha abakobwa bagenzi banjye nkumva uraza guca ubitubwira uranatubwira n'ibyo bibondo byawe ko byakira ibyo babarira kuko urumva icyo gihe wari ukiri muto warabyaye abana ubabwira amateka ara nawe yari muto ariko ababyeyi baramubariye turagaruka kuko ungene inkuru zigenda zirahanahanwa kugira ngo ntizibagirana ariko zinakomeze mu kwiyubaka ariko mu nkundire hozina aramba nzenje ku mirongo ya telefone nakira abakunzi b'ijwi rya amerika dusangire ikiyago turahera kuri simon simon ikaze simon uratwumva yego ndabumva neza murakoze yego uherere ga simon
ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi akabazo kawe kwa ara na hozine twagutumiye bose bari ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ara yari uruhinja rw'imyaka itandatu hozine yari muri mu mashuri mato mato yari akiri umwana ntiyari bwashika n'imyaka cumi n'itanu nibo twagutumiriye yari akabazo cyangwa intererano mikoro ni rwawe
murakoze mbere na mbere ndabanza kwihanganisha rwanda by'umwihariko n'abanyarwanda barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugira ngo nabo hanyuma bafite mu mugongo bakomere hanyuma ndagira ngo nanone by'umwihariko ko bari n'urubyiruko bose babwire cyangwa tubiganireho muri ubu buryo ese nk'urubyiruko magingo aya ubu ngubu u rwanda aho rugeze rwiyubaka ukurikije aho rwavuye mu myaka mirongo itatu ishize urubyiruko ubu ngubu rurasabwa iki rurasabwa gukora iki mu buryo bwo kubaka igihugu rukomeje aho kigeze by'umwihariko rugendeye ku mateka ya jenoside mu buryo bwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside bigaragara ko itaranduka burundu ni uwuhe mutahe w'urubyiruko rusabwa kugira ngo rwirinde ko jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yakongera kuba byagaruka mu rwanda nanone ndagira ngo nanone bambwire ese urubyiruko rwa mbere ya jenoside mbere ya jenoside urubyiruko rwariho rwabuze iki niki cyabuze kugira ngo jenoside igere aho iba urubyiruko ruyigiremo uruhare niki kintu cyaba cyarabuze ku rubyiruko rw'icyo gihe kugira ngo rube rwakabaye rwaragize uruhare mu kutagira imbaraga nyinshi rushyiramo nk'uko byumvikana kuko byumvikana ko urubyiruko rwa mbere harimo urwijanditse muri jenoside ese ni iki dusabwa nk'urubyiruko iki gihe kugira ngo tutazajya mu mujyo w'ababa babijanditse muri jenoside twe turasabwa icyo ubu ngubu urubyiruko ruriho kugira ngo twirinde ko twazakora nk'ibyo ngibyo hanyuma nanone ndagira ngo ngire n'ikindi kintu mvuga wenda si bo bo kugisaba ariko nibura nabo bakivugeho kuba urubyiruko ubu ngubu rimwe na rimwe rusa n'aho rumeze nk'aho bitarureba ugasanga wenda niba ari igikorwa cyo kwibuka bamwe barasigaye urubyiruko rurasigaye cyangwa ntirwitabiriye ugereranyije n'abakuru rwo rurasabwa iki cyangwa leta yo yabafasha iki kugira ngo nabo
bumve ko ari ibyabo bumve uruhare rwabo muri rusange nabo bitabire nimba ari ukujya ku rwibutso nabo babe babizi bumve ko gahunda ibareba bumve ko nabo bagomba kugiramo uruhare mu kubaka igihugu aho kigeze ubu ngubu urakoze yego Ah, sima urakoze ugire ngaho ah, majyepfo y'u rwanda ugire umunsi mwiza yego murakoze ego arana hozina mu nkundire mbanze nakire emmanuel hama twake ibibazo byabo muce mubyishurira rimwe emmanuel ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga natumiye arana hozina akabazo kawe canke intererano utubwira aho uherereye imbere
Eh, nitwa karanganwe manweri Mhm, ndi nyarugenge hano i kigali mhm. akabazo kawe canke intererano
Eh, ikibazo eh, nta- nabanza ahubwo nka- nkagira icyo mvuga ku ku magambo umuvandimwe amaze kuvuga Mhm.
ibijyanye n'inyunganizi ku bijyanye n'u- n'uko urubyiruko rukwiye kwitwara Mhm.
Eh, yewe ko mbibona urubyiruko rw'ubu rufite amahirwe yo kuba rwahindura ibintu tugereranyije n'urubyiruko rwo mu gihe cyashize cy'abayoboye mbere ni ukuvuga ngo aba kera bayoboraga iby'amacakubiri ariko ubuyobozi bwacu bw'ubu ngubu dufite buratwigisha ko turi abantu bamwe dukwiye kuba umwe kandi turabigenderamo sinzi rero icyagarura amacakubiri mu banyarwanda no kugenda bigisha ibyacanye urubyiruko mu gihe urubyiruko rwa- rwa- rw'ubu ngubu ruri mu bu- mu buyobozi bwiza mu by'ukuri rero urubyiruko turarusaba cyangwa se narusaba ko rwagendera mu murongo leta yacu y'ubumwe itwigisha tukirinda ikintu cyose cya ruzanamo amacakubiri bityo rero rukazagira u rwanda rwiza rwo mu gihe kiri imbere ni icyo ngicyo numva navuga Mhm. urakoze Eh, iki eh, murakoze namwe ego ugire umunsi mwiza emmanuel eh?
murakoze murakoze Ego. Um, ntere kuri ala wumvise ibyo simo yavuze ni ingingo nyinshi ariko ahanini uh, urwaruka ico rusabwa ingengabitekerezo yararandutse burundu ubwo urubyiruko rwa mbere ya jenoside rwabuze iki kugira ngo ba- batangire bitaraba ala gira ico uvuze ku vyo uh, simo yabajije avuye mu majepfo y'u rwanda
yego ntekereza yuko ikibazo sima yavuze ni cyiza kandi gikomeye cyane Ah, mu- mu by'ukuri iyo urebye amateka tubona yuko ah, urubyiruko rwijanditse muri jenoside rwagize n'uruhare rukomeye cyane kubera ko interahamwe ah, zari zigezwe cyane cyane n'urubyiruko Ah, akaba ari ikintu rwose ubona kibabaje cyabaye ariko nanone nkagira n'ikintu cyiza dushobora kuba twareba ni uko n'iyo jenoside yahagaritswe n'urundi rubyiruko ni ukuvuga ngo ah, rpf inkotanyi ah, yarwanye ikanahagarika jenoside yari igizwe cyane cyane n'urubyiruko na na perezida wacu ubu ngubu ntekereza ko nawe yari ari muri iyo myaka mirongo itatu n'itandatu rero akaba ari ubutumwa bwiza nubwo ah, rwose urubyiruko rwijanditse muri jenoside ariko n'urundi rubyiruko rwarayihagaritse nkabona yuko byaba ari ikintu cyiza nk'akarorero kugira ngo tube twakubakira kuri kuri kuri ibyo byabaye bya- bya- ayo mateka ya- yabaye kugira ngo natwe tube twa twaba urugero rwiza rwa generasiyo iri turi inyuma ah, ari ugushyigikira cyane cyane ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside Ni- na politiki ishingiye ku kuronda ubwoko na- n'uturere Mhm. hama hariho kandi uya- akantu yavuze ngo ah, ngo hariho kuba hariho urubyiruko bi- bisa nk'aho b- bi- bi- ngo- bitareba yakivuze mu kinyarwanda bitaraba urabibona gutyo hariho urwaruka umenga ntibi- ntibarabwana n'iki gikorwa iyo hageze mu kwibuka nuku cyane
Eh, amateka amateka nk'ay'u rwanda akomeye cyane cyane hari abantu benshi ba- bashobora kuba ba- urubyiruko rushobora kuba rwahitamo kwirengagiza akaba ari nk'uburyo bwo ku bwo ku- kubana nabyo ariko ikintu cya mbere kigomba kuba ni uguhozaho cyane cyane nkatwe turi mu buyobozi bw'urubyiruko usanga icyo dukora cyane ni ukwigisha no gukangurira ah, abaturi inyuma ndetse n'urungano rwacu rw'uko ari uruhare rwabo kugira ngo wubake igihugu kandi ntabwo wakubaka igihugu utamenya amateka yaba ari ameza cyangwa amabi rwose ni ama- ni amateka yacu Eh, ubwo rero ni uguhozaho twigisha iki icokogwa turaza kugaruka ko mu mpera ya kino kiganiro mu binkundire ariko hozine wewe rero ico gihe wari muto warabona wa- uranacibuka watubwiye ivyo wabayemo muri plafond kugira usure kubonana na mama wawe n'ibindi n'ibindi urubyiruko rwa kiriya gihe ngo habuze iki kugira ngo rukumire
Ah, ikintu navuga ni ni imbaraga zi- ziri mu guha abantu bakiri batoya amakuru atariyo habayeho gutanga kuvuga amateka y'u rwanda nabi urubyiruko rwijandika mu kwicana kubera yuko kubera ibyo batojwe n'ibyo babwiwe ibyo byari ibintu bituruka ku bayobozi hejuru bikamanuka ku babyeyi babo ababyeyi bakabitoza abana babo twagera mu ishuri tukabihasanga urumva kuko ni ukuvuga ngo abana batoya bumvaga yuko kuba umututsi ubwabyo ni icyaha umututsi ni mubi ukaba utanamubaza impamvu ntayigusobanurire nyine ariko niko yabibwiwe niko yabitojwe aragenda arabihumeka mu maraso muri pirimeri baraduhagurutsaga mu- mu- muri mu ba- bageraga igihe buzuza amafishi ayo mafishi igihe cyo kuyuzuza umwana wese abaga afite ubwoba kubera ko twabaga dukina turi abana twese muri rusange ariko igihe cyo kuzuza amafishi yo cyageraga ba- ba- ba- bahagurutsaga bakavuga ngo ubwoko bw'abahutu bahaguruke ubwoko bw'abatutsi nimuhaguruke abatwa nibahaguruke noneho kuva uwo munsi abana bagatangira kujya barebana baryana inzara ngo kumbe ngo uriya ntitwari tuzi ko ari umututsi uriya ntitwari tuzi ko ari umututsi ibyo bintu bigatuma abana eh, mu- ntimwongere gukina ntimwongere kuba bamwe eh, bagahita babashyira ku ruhande ugasanga mu ishuri wenda murimo muri nk'abana babiri eh, ndibuka ko ishuri ryanjye ryari ririmo jyewe n'undi mwana witwa gilbert Eh, abandi bana bagera hafi ngira ngo muri makumyabiri na batanu cyangwa mirongo itatu urumva ubwo bakahita babashyira ku ruhande mugakurana icyo kintu cy'ipfunwe nk'aho wagira ngo hari ikintu mwakoze So, none ni jyewe- ukuvuga ko ababyeyi mu miryango ico gihe barayaga n'abana of course, bakababwira n'uyu ivy'ubwoko Mm.
yego bababwiraga iby'ubwoko cyane noneho bakabumvisha yuko abatutsi ari babi byageze aho bi- noneho bijya no ku maradiyo eh, amaradiyo nka za eprm batangira noneho kubyerura ku mugaragaro mu gihe cy'ibyitso noneho baba batangiye kwica abantu muri za mirongo icyenda mirongo icyenda na rimwe hari hari hari ibintu wajyaga wumva uri umwana bigatambuka ukabyumva mu matwi ariko noneho dukuze ukabaza uti harya buriya kirya gihe bavugaga iki ko niwibuka ko numva nibuka bafunze abantu eh, byari byatewe n'iki U- u- noneho bakakubwira neza ibyo ari byo ukagenda ubisobanukirwa kurushaho ariko nk'icyo gihe cyose byabaga biri kuri radiyo wafunguraga radiyo ukabisangaho abana mwaba muri mukina mukumva muri radiyo barimo barabivuga nabo Mm. none nk'ubu ga- ah, gahozi udusubije nko mu kibuga hamwe abana bakinira recreation bariko barakinira mwarabona nk'abana ko hariho ukwinubana canke Na- nashaka kumva Yego ko cyane cyane ndetse bakanongorerana bakanongorerana u- icyo gihe muri recreation bakabashyira ku ruhande kandi muba mu- mwarimo mukina agapira twa dupira mu- twa tayari abazi ibyitwa tayari horo eh, mu burundi batwita horo Mm.
yego Mm.
noneho bakabashyira ku ruhande bakongorerana ngo ntabwo twari tuzi ko bariya ari aba n'aba ibyo wenda ugasanga kubera abana n'abana nyuma mukaza nko kongera kumenyerana bigafataho nk'iminsi mike bakasa nk'abakongera kubaintegratinga muri gurupe ariko ukabona ni nk'aho nyine wagira ngo hari ikibazo gikomeye gihari aba- abana bakoze akabazo k'amatsiko hozi ah, nk'abana baba bariganye n'abo bana bikaba byarashitse muri kla- mu mu ishuri jariya uri umuhutu wundi jariya n'umututsi kubera ko ntimwumvikane ntimugire iki nk'abo hariho aba abakiriho mukivugana amateka bayavuga kwiki bakavuga tura- turicuza Yego.
eh, eh, Mhm.
mhm. Ba- yes mhm.
hari abakiriho barahari kuko ba- hari abatarapfuye kuko uh, ntawabishe barahari Uh, rero abo ngabo ba- barahari ba- ba- bamwe turaganira hari abo byanababaje cyane bamaze gukura nyine bamenya ibibazo birimo birabababaza Uh, noneho baravuga bati twarababaye kubona natwe twisanga tu- duturanye n'amatongo abana twiganaga bapfuye eh, ntabwo bino bintu twumvaga ko ari ari bi- ari uru rwego bizageraho byatewe n'uko twashitswe eh, tukisanga nyine ko ababyeyi cyangwa se amateka y'abandi yatumye tu- tugera tubana ipfunwe tukaba bamwe barahunze abandi nabo bageze aho imiryango yabo irahunga bamwe baratatana abandi barica ababyeyi babo bajya muri za purizo bamwe ba- mbese urumva nabo bya- nabo ntibyabaguye neza ingaruka barazibonye baravuga bati ubundi ni ukubera iki kuki twarinda natwe kubaho muri ubu buzima bwose bitewe n'amacakubiri ni iki yatunguye ni iki yatunguye ugereranyije ahubwo n'igihombo twayagiriyemo bamwe rero barabyicujije cyane urakoze cyane Um, ala emmanuel ngo hari icogarura amacakubiri mm, canke uh, hari n'uwavuze ati ntibiranahera ubivuga ku iki kuri ico kibazo ca emmanuel yabajije nimba hari ico ushobora kuvyura amacakubiri mu kibano
Eh, mu by'ukuri ubona yuko i- ari ari ingengabitekerezo ya jenoside iracyahari kandi mu- mu bantu ba- b'ama- bize amateka cyangwa bize ku bintu bijyanye na jenoside bavuga yuko ah, ikintu cya nyuma kuri jenoside nka nka stage ya nyuma ni negationisme ari ukuhakana ibyabaye cyane cyane ko abantu bamwe rwose baba bafite n'ipfunwe ry'ibyo baba barakoze ugasanga rero ah, haramutse habayeho kwirara ah, rwose amateka ashobora kuba yakongera gusubiramo ari nayo mpamvu rero ari ngombwa yuko abantu bose bagomba gukorera hamwe kugira ngo twigishe aya mateka nubwo yaba ari agoranye ariko kugira ngo urubyiruko ruyumve kandi bumve ko ari inshingano zabo kugira ngo baharanire ikintu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge Ah, urabona yuko ari n'ahantu tumaze kugira heza kubera yuko nk'ubu ngubu tuvuga nta muntu n'umwe mu irangamuntu yacu nta muhutu nta mututsi usanga yuko icyangombwa ari n'imbere na mbere ari ukuba uri umunyarwanda twanavuga yuko habayeho n'ubutabera gacaca yagerageje kuba yatanga ubwo butabera tukana- bakanasaba n'abakoze ibyaha kugira ngo basabe imbabazi bakongera bakagaruka bakabana n'abandi bantu mu miryango Eh, ugasanga rero ko ari ikintu cyiza twa- ari ari guhabwa ubutumwa bw'icyizere ah, no guharanira ko ibyabaye bitazongera kuba Mm. dusure ku mirongo ya telefone citizen ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane diyani kandi n'abatumirwa bacu ndabakubikije Mm, uherere he gasitiza
ndi i kigali mu rwanda ni mariseri hano kibagabaga Mm. akabazo intererano uh, kwa hozine na ala arantwara urwaruka rwo ngaha anye muri washington dc maryland na virginia hozine nawe ni umupfasoni n'umumama ico gihe jenoside yaba eh, yari muto araza no kutubwira ivyo yagiye arashinga bukebuke aciye mu kwi- mu kwiyubaka akabazo rero Canke yego intererano?
ndashaka kubanza kubashimira cyane cyane rezine yabisobanuye neza ku buryo bwumvikana bisobanura adategwa ibintu yabayemo ariko ndashaka ni ni igitekerezo cyangwa se ni igitekerezo n'inyunganizi nshaka gutanga inyunganizije kubera n'ibibazo abambanjirije babajije Eh, nda- ndashimira leta y'u rwanda uyu munsi mu rwanda turibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi umuntu wavutse rero muri mirongo cyenda na kane uyu munsi yujuje imyaka mirongo itatu icyo nshimira leta y'u rwanda rero ni iki gikurikira nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi babonye ko batagombaga kuza kwihorera bahitamo inzira y'ubumwe n'ubwiyunge abaturage bacira imanza bagenzi babo hifashishijwe gacaca kugira ngo byoroshye imanza kuko izi manza ntabwo zari kuzarangira amakuru yavaga mu baturage inteko ikabera hariya mu ruhame uru- urubanza rwatanzweho amakuru rugacibwa mu ruhame n'ibakatiwe baga- abakatirwa mu ruhame hanyuma rero iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge irakura babonye dutangiye urubyiruko rwavutse kiragiye rutangiye kugira imyaka makumyabiri n'itanu makumyabiri n'itandatu mirongo itatu nk'uko uyu munsi hari abayujuje ihindura inyito yitwa komisiyo y'ubumwe n'ubudaheranwa Mm. Aka- icyo nshimira rero leta Mm.
komisiyo y'ubumwe n'ubudaheranwa ni uko uru rubyiruko uyu munsi rw'imyaka mirongo itatu dufite umuntu wenda wavutse icyenda kane uyu munsi wubatse iyo bikomeza kuba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari kuba yirinze nande nk'ubu ale aravuga ati jenoside yabaye ifite ukwezi kumwe ni ngombwa atandatu ko rero si atandatu urubyiruko Mm.
yego amezi atandatu ni ngombwa ko rero urubyiruko koko rudaheranwa n'ayo mateka ahubwo rwibumbira hamwe urakoze noneho rugatangira gutekereza ejo hazaza Urakoze.
hanyuma ikindi mvuga ku ku byo babajije mbere ku bijyanye n'urubyiruko rwahise icyatumye rwijandika muri jenoside Mhm.
hariya ntekereza ibintu bibiri buriya mm, urwango rutangira kubibwa babanje kwita amazina ata- abambura ubumuntu abatutsi umututsi ni inyenzi ni inzoka noneho ugasanga abari bari muri leta y'icyo gihe hari igice cyari cyemerewe kwiga n'ikitabyemerewe kuba uvuka i butare cyangwa mu burasirazuba ntabwo kwiga byari byemewe ku bantu bose kuri bose bavuka i butare ga kwambura abantu umuntu rero ntekereza ko aribyo byatije umurindi noneho n'iyo ruturutse ubukuru baravuga ko ukwira hose twari dufite n'abayobozi babi icyo gihe urumva rero perezida perezida abaminisitiri ugasanga bose bari mu ngengabitekerezo akana bose ngira si bose si bose n'umujeneralize urakoze utabashije kwigobotora uwo murongo urakoze ugira umunsi mwiza citizen
murakoze cyane ego twakire na norbert ku yundi murongo wa telefone norube ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
yego tubanze tubashime natwe mutubaye ikaze uhererega norbert
ni mu majyaruguru y'u rwanda ni mu karere ka rulindo akabazo kawe cyangwa intererano
mbo mbere na mbere nshimire leta y'u rwanda nshimire na egoson paul kagame n'abitanze kubohora igihugu cyabo ejo numvise amateka ye numva ni amateka maremare ariko urubyiruko turacyafite umukoro cyane wo gukora tukarinda ubusugire bw'igihugu kuko ibi bintu byabaye ntabwo ari byiza bikwiye kuduha amasomo ariko nkibaza nise wenda kuki urubyiruko wenda muri iki gihe cyo kwibuka usanga akenshi ahanini ari bo bashaka gupfobya aya mateka yatugwiririye mabi nkabona biterwa n'iki ikibazo cya kabiri nkagira ntise ko twigishwa amateka ni gute ayo mateka yabungwabungwa noneho agasohoka wenda nk'ibitabo bigahera nka purayimari ibitabo bitoya byanditse muri izo nyuguti cyangwa se muri ayo magambo kugira ngo wenda umwana ajye abasha kubisoma wenda yaba atashye cyangwa se igihe afite umwanya cyane no muri biruhuko ndumva wenda nagarukira aho ngaho kugira ngo duhe umwanya n'abandi batange ibitekerezo kuko kandi urakoze urakoze kuvuga make kugira ngo duhe akanya abatumire bacu bakwishuri ubwire umunsi mwiza norbert
ikindi nihanganisha kandi tubari inyuma ntabwo bari bonyine urakoze ubwire umunsi mwiza yego ego madamu rosine aka utubazo tubiri twa norbert mu rwanda
ikintu ikintu naringiye kugarukaho cyane hari uburyo butatu cyangwa se hari inzego eshatu mbona ko zikeneye kugira uruhare rukomeye cyane mu gutoza urubyiruko guhindura imyumvire gutandukanya imyumvire yabanje n'uyu munsi icya mbere iyo turebye nyine urwo rubyiruko rubanza gukurira mu miryango cyangwa se kuvukira mu miryango ni ukuvuga ngo abantu ba mbere bagomba gutoza urubyiruko ibijyanye no kubaho mu bumwe kuko kumva ko itandukaniro ry'umuntu n'undi ntabwo ari riguhesha uburenganzira bwo kumwica ni ukuvuga ngo abantu ba mbere bagomba kubanza kubyigisha abatoya babyiruka ni imiryango ni urwego rw'umuryango urwego rwa kabiri rukeneye kuyikoraho cyangwa se rukwiye kuvugururwa rukajya rugira amabwiriza akomeye ni urwego rujyanye n'iyobokamana kuko mu rwanda dufite dufite abantu b'abakristo cyangwa se bizera bizera bari ku rwego rwo hejuru rurenga mirongo inani ku ijana ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ndetse na za kiliziya zabaye zabaye imvobwe mu bijyanye no kwica no kwica muri jenoside ni ukuvuga ko bagize uruhare runini urwo ruhare runini rero bari bafite mu kwita abantu iyo uyu munsi baramutse barukoresheje noneho in a positive way mu gutoza abantu uburyo abantu bagomba kubana uko byagenda kose nubwo hari batandukanyije ariko bagomba kubana ni ukuvuga ko uruhare rw'amadini ni runini cyane amadini agomba kubigiramo uruhare kuko abantu bitabira amadini turi benshi nanjye ndi umukristo icya gatatu navuga noneho ni urwego rwa leta biciye mu burezi nk'uko yabivugaga ni ukuvuga ngo uhereye hasi amateka akwiye kongera kwandikwa bushyashya abana bakayigishwa cyane bakayigishwa mu buryo berekwa ingaruka jenoside yadusigiye ndetse n'intangiriro yaho kuko igihugu kiranabikora ni niyo mpamvu uyu munsi wumva nibura abantu bashobora kubana gutya ariko ni ukongera nyine izo mbaraga zigakomeza zigakoreshwa zo kuvuga amateka mu buryo bwayo atari amateka agoretse atari amateka yo kubeshya urubyiruko izo nzego eshatu rero nidufatanya twese ntekereza yuko bizatuma turushaho kumva ko abantu bagomba kubana n'aya ngengabitekerezo mu bo isigayemo ababyeyi ntibaseyiringa kubibwira abana babo bakagira intege nke abana bazabisanga mu mashuri babisange muri ya madini bitandukanye n'ababyeyi babo babigishije ibidakwiriye murakoze madamu rosine ara kubungabunga amateka y'u rwanda mu rubyiruko abakiri bato abakiri abana hariho ibyo nobe yavuze ibyo kugwa ibitabo byandikwa ubwira iki ku bwawe nk'userukira urubyiruko ngaha anya ariko rwaruka muri dmv maryland virginia hamwe na washington dc ubiruranishije no mu rwanda n'ahandi ayo mateka yobungabungwa gute
ikintu navuga ari nabyo byagarutsweho bavuga imyaka mirongo itatu imyaka mirongo itatu ishobora kuba ari myinshi ariko mu buzima bw'igihugu ntabwo ari imyaka myinshi cyane ubona yuko ni generasiyo imwe kandi ugasanga ko amateka yacu yaturanze mu gihe cyashize ari cyo cyo gucamo abantu ibice ni ibihe byatwaye igihe kinini bishobora kuba byanasubira inyuma ukagera no ku gihe cy'ubukoroni ni ukuvuga rero niba byaratwaye igihe kinini kugira ngo babishyire mu banyarwanda no kubavamo bizatwara ikindi gihe ubwo rero bikaba ari ngombwa yuko hagomba kubaho kwigishwa yaba ari mu buryo bwa karikiramu mu mashuri yaba ari no mu buryo bwo kwandika cyane cyane amateka yanditswe mu buryo bwo kwigisha yaba ari abantu kuvuga ubuhamya bwabo banyuzemo yaba ari no kwandika mu buryo bw'ubushakashatsi kugira ngo ya mateka yagiye ashyirwamo imbaraga yo gucamo ibice abanyarwanda tuyahindure dushyizemo imbaraga nyinshi cyane cyane mu buryo bwo kwigisha urubyiruko ndetse n'abana bacu bazaza nyuma murakoze murakoze twakire na al muhamed al muhamed ikaze ku ijwi ry'amerika al uratwumva muhamed uratwumva
ndabumva uhererega muhamed
mbereye mu gihugu cya tanzania akabazo ucanga intererano
ngewe nta kibazo mfite ahubwo ndashima nashima leta y'u rwanda ku ntambwe imaze gutera ku myaka mirongo itatu ishize jenoside ibaye nashima ko yagiye akoze ibishoboka byose kugira ngo igarure ubumwe mu banyarwanda bwari bwaramaze kwangizwa na jenoside yabaye cyangwa n'ubutegetsi bwabanjirije uburiho ashima ko bamaze gutera intambwe ikomeye cyane aho umututsi asigaye abana n'umuhutu ndetse akingirana abana bakagana mu ishuri bakicara ku ntebe imwe nta kibazo bafite icyo ni ikintu ngiye shimira leta y'u rwanda ikindi wenda navuga ni uko bakomeza n'ubundi bakomeze bigishe urubyiruko kuko nirwo niwo mubare munini uri mu gihugu uwavutse mbere ya jenoside n'abavutse nyuma yaho hari amateka bakomeze bayabacengezemo babereka ububi bwa jenoside kugira ngo hatazagira undi ashobora kubumvisha ibitekerezo wenda akabasha bakabasha kubifata bakabigenderaho bikaba byasubira koreka u rwanda bakomeze bakaze ari amadini akomeze abishyiremo rukomeye kuko ni umubare munini cyane abakirisitu bari mu gihugu ndetse na leta ikomeza ishyiremo imbaraga zikomeye mu nyigisho zigiye zitandukanye ndetse bategure n'imfashanyigisho zibasha guhabwa urubyiruko guhera ku bana bakiri batoya ku myaka iri kuzamura bwibura bakomeze basigasire ubumwe bukomeze buganze mu banyarwanda urakoze cyane muhammed ngaho muri tanzania ugira umunsi mwiza
aha namwe murakoze cyane ego rosine watubwiye ko uri umumama ufise abana wari umwana mugabo ubu nawe waribarutse wararonse umuryango gukomoka ko abana bawe iyo babwira amateka y'u rwanda babifata gutega hose kuko baracari batonya ntibaragira myaka myaka ibiri nawe urababagira ibyabaye urabibabwira bakabifata gute
ni batoya ntabwo ari bakuru cyane ku buryo wenda babasha kubyumva uretse ko nk'ubu ngubu n'ubwo tuba muri amerika ikintu tugerageza gukora ni ukubatoza kugumana umuco w'iwacu cyangwa se kugumana n'ururimi rwacu buriya kugira ngo uzabwire umuntu ibijyanye na ayidesiti ye umuhe n'amateka murabizi ko ururimi rubigiramo n'uruhare runini noneho akumva ko ari umunyarwanda avuga ikinyarwanda noneho ukazahera aho ngaho noneho unamubwira amateka y'iwanyu ya so ku buryo rero bituma uyu mwana yumva ko atari uwo mu mahanga ahubwo ari uw'iwabo twagiye hari ibintu byinshi byo gushimira mu by'ukuri ubuyobozi bw'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika iyo ubonye uburyo we yagiye nyine ari umwana akajya mu mahanga nyine bitwereke hari mesaje nyinshi bitanga n'ibyo atavuze uba ushobora kurebesha amaso uyu munsi niba ari perezida w'igihugu akaba yaragiye afite imyaka ejo bundi yarabivuze yaravuze ngo yari afite imyaka ine aho ngaho mu myaka ine ariko akagumana ururimi rw'iwabo akaguma gutekereza iwabo akaguma gutekereza uburyo yataha iwabo n'abandi bari bari kumwe nyine bafatanyije ni ibintu biducarenjinga tukumva yuko natwe aba bana bakeneye gusobanukirwa bakamenya akarengane kabaye iwabo amateka mabi yabaye iwabo n'uburyo baharanira aho niho umwana noneho yumva icyo nawe yakora kugira ngo akomeze guharanira ibyiza byatangiye kubakwa mu gihugu muri ubwo buryo rero
twakire wiyise kuri facebook mgd rwanda ikaze ku ijwi ry'amerika udashimye kutubwira izina rindi atari rwanda ntacu n'uburenganzira bwawe turabyubahiriza uherereye he
murakoze cyane diane munezero jean d'amour iyo ni impine ya munezero jean d'amour ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka gisagara ok jean d'amour akabazo kawe canke intererano
munyemere nanjye mbanze nihanganisha abanyarwanda nanjye ndi umunyarwanda nihanganisha abanyarwanda by'umwihariko abacitse ku icumu rya jenoside mu by'ukuri iyo twumva amateka barababaye cyane turabumva cyane nk'urubyiruko hanyuma icyo dusabwa nk'urubyiruko rw'u rwanda ni ukwiga ayo mateka tukayumva neza atari n'urubyiruko rw'u rwanda gusa ubundi radiyo ijwi ry'amerika riterwa amatwi n'abantu benshi urubyiruko ruharanire kumenya amateka y'igihugu cyabo ntihagire ababashuka ngira ngo ara yabivuze neza ngo u rwanda rwasenywe n'abanyarwanda nanone rwongera kubakwa n'abanyarwanda ni cyiza rero twishimira ko hari abavuze ngo igihugu cyacu kiri habi ni iki twakora kugira ngo tugikure muri ayo mage kirimo mu by'ukuri rero nta ubutumwa ntanga ni ukumva kumenya amateka y'igihugu nta kindi nakoze urakoze ubwira umunsi mwiza jean damo
mwakoze cyane turakira na pasteur edouard pasteur edouard ikaze ku ijwi ry'amerika
turabashimiye cyane murakoze ariko iyo pasitore si pasitore bya bindi yamantu nzenya ni umupasitore cyangwa niko witwa witwa gutyo nyine kugira tumenye nimba tuyagana uri umupasitore uyobora ishengeri ryari
international pentecostal holiness church iryo ririhe mu rwanda
mu rwanda ikaze rero twatumiye na hamwe na hozine akabazo cyangwa intererano
murakoze cyane banza ndabanza ndabashimiye ku ikubitiro ndabashimiye kubera yuko muduhaye ikaze muri iki kiganiro uburyo umuntu yatangamo igitekerezo cyangwa se ikibazo murakoze cyane hanyuma rero insanganyamatsiko nk'uko nayibonye turi mu gihe cyo kwibuka imyaka mirongo itatu irashize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritse mu rwanda hanyuma mirongo irindwi na gatanu ku ijana muri iki gihe ni urubyiruko niko insanganyamatsiko nayibonye ngewe mfite igitekerezo ndetse nkanagira n'icyifuzo igitekerezo cyanjye urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya jenoside nyuma y'uko jenoside ihagaritse benshi cyangwa se bamwe muri bo bafite amakuru makeya makeya kuri kuri jenoside ku byabaye abandi barabisoma barabibwirwa abandi barazumva ku maradiyo barabisoma mu binyamakuru abandi barabibwirwa n'ababyeyi hanyuma bigaragara ko bamwe bafiteho amakuru abandi bakageraho amakuru makeya igitekerezo cyanjye rero kiragira kiti di nkatwe nkatwe nkatwe abanyamadini nkatwe bavuga ari kumvikana twakaguye gufatira hamwe tukagira inyigisho zihariye mu rusengero zigenewe urubyiruko zivuga ku mateka y'u rwanda zivuga ku rugendo u rwanda rwanyuzemo muri iyi myaka mirongo itatu zivuga ku kuntu igihugu cyabohowe uko zatangiye kugeza ndetse na magingo aya ngaya hanyuma tukabasobanurira byimbitse abantu bakuze bagafata igihe mu idini bakajya basobanurira urubyiruko abapasiteri abayobozi b'amadini atandukanye bagafata igihe cyo gusobanurira urubyiruko haba urubyiruko murebe aho u rwanda rugeze dutekereze aho rwavuye mu icuraburindi rwavuyemo mu ntambara mu bikorwa bibi by'icaburindi hanyuma reka natwe twubake urundi rwanda rushya twubake urundi rwanda rufite icyerekezo twubake urundi rwanda rufite intego u rwanda ruzira amacakubiri u rwanda ruzira ingengabitekerezo ya jenoside ibyo bintu bikaba umusada cyangwa se bikaba umusanzu wa buri dini wa buri torero bakajya haba igihe abanyedini bakicara bakakora ibyo nama bagahugura urubyiruko icyo ni igitekerezo cyane hanyuma icyifuzo icyifuzo icyifuzo urabona isi yabaye nk'umudugudu iyo turebye isi yabaye nk'umudugudu ibintu byinshi birakorerwa kuri social media usanga rero urubyiruko rumwe na rumwe rumwe na rumwe kubera kuba rudafite amakuru rugenda rureba ibyandikwa kuri social media bamwe bakaba confused abandi bakahinduka bakumva ko ibyanditswe kuri social media ariko kuri ariko kuri icyifuzo kimeze gitya cyangwa se igitekerezo cyanjye kimeze gitya ni uko n'aba bantu bakoresha social media natwe dukoresha social media twakagombye kujya tureba ingengabitekerezo zigiye ziri kuri social media aha harimo ipfobya aha harimo ihakana aha harimo ikandamiza aha hantu harimo iki natwe tukongera tukayikoresha tuvuga ibyiza tuvuga aho u rwanda rwavuye tuvuga n'aho u rwanda rurimo kugana hanyuma tukubaka u rwanda rwiza kandi twishimira urumva ngewe igitekerezo cyanjye n'icyifuzo aricyo ngicyo murakoze urakoze pasteur edouard wavuze ko utwara ishengero holiness church ubwira umunsi mwiza ngaho mu rwanda
ego murakoze cyane ego ara aragarutse ku kantu ka social media imbuga ngurukanabumenyi avuga ati barazikoresha uko ariko niki uruhara rw'urwaruka muri uko gukoresha imbuga ngurukanabumenyi nkawe witwara urwaruka aho ngaha kugira ngo uko kwiyubaka ubwo bumwe bumbatigwe ntihagire aho buja ntihagire ubuhungabanya biciye mu rwaruka ku bwawe ubwo burwayi
ni ikibazo cyiza kandi ubona ko kinagaragara cyane ni uko yaba ari ba bandi bahakana jenoside bahakana cyangwa banapfobya jenoside yabaye yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane usanga cyane cyane rwose bakoresha izo mbuga kugira ngo batange ubwo butumwa navuga butari bwiza bubi ubwo rero nkaba mvuga yuko nemeranya na mukuru wanjye ibyo avuze ko rwose natwe twagakwiye gukoresha rwose izo mbuga kugira ngo turwanye cyangwa twigishe cyangwa tunagaragaze aho ibyo bitekerezo biri gutangirwa natwe tugaragaze bwa butumwa bwiza bukebura abantu kandi bunigisha bukanatanga n'amakuru nyayo ku byabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo rero mbona yuko rwose urubyiruko rushobora kuba rwose rwakora rwagira akamaro muri ubwo cyane cyane ko ari rwo usanga runakoresha n'izo mbuga ku munsi buri munsi yego twakire reverien ku yindi murongo wa telefone reverien ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane uherere gareveri uherereye he
ndi kigali mu rwanda akabazo uca nk'intererano
yewe ni igitekerezo nshaka gutanga ndabanza gushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iriho ubu ngubu hanyuma ngasaba urubyiruko ruriho ubu ngubu kudapfusha ubusa amahirwe rufite kuba rwaragiye rwigishwa amateka meza uko ari atandukanye n'ayabanjirije mu gihe cya mbere ngira ngo rozine yigeze kubivuga mbere ko bajya kwiga babanzaga kubabaza kubashyira hamwe ngo abahutu bajya hariya abatutsi bajya hariya abatwa bajya hariya hari amazina yagiye akoreshwa inzoka y'iki ku bwoko bw'abatutsi hari naho niba ari rozina bisobanuye sinibuka neza niri mpuze gatoya mu bice bya butare mu bice by'amajyepfo ndetse n'uburasirazuba aho hari igice kimwe cy'abanyarwanda kitari cyemewe kurenga pirimeri ndetse n'abandi bikavuga ngo abemerewe kujya abemerewe kujya kwiga ubu rero hariga abatsinze kandi n'abatabashije gutsinda bagashakirwa andi mahirwe kwiga imyuga kugira ikindi kintu cyazabafasha iyi jenoside yabaye mu mirongo icyenda na kane ntabwo ari bwo yatangiye yatangiye kera jenoside yatangiye muri za mirongo igihumbi kimwe magana cyenda na za mirongo itanu n'icyenda batangira gutwika uvuge wihuta abwira turi nk'umwanya wo gusezera arana Eh, hozine bata- ego batangira batangira kurya inka batangira kugira gute ejo bundi rero igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane byeruye kuyi gushaka kuyisoza abagize amahirwe yo kuyirokoka rero ndagira ngo bapfushe be gupfusha ubusa umwanya bahawe ndetse n'amahirwe bafite y'ubuyobozi bwiza bagezaho amateka uko yagiye aranga igihugu cy'u rwanda ni icyo Urakoze.
gitekerezo cyane urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mu rwanda
yego yego ego uh, sanchez junior wenda guha iminota mike kugira ndonke akanya ko gusozera neza ikiganiro uherereye ga sanchez
imerereye mu majyaruguru mu karere ka rwindi umurenge wa rusiga Uh, uvuge muri make akabazo kawe canke intererano
Eh, ngewe igitekerezo ndaba natanga ndagira inama urubyiruko Mhm.
eh, rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Mm.
buriya urubyiruko rw'iki gihe dufite amahirwe eh, dufite amahirwe cyane kuko dufite ubuyobozi bwiza ubuyobozi bukunda urubyiruko cyane byose umuyobozi wacu yara- yara- yatukoreye neza rwose hama turiga inama kujya mu mashuri.
inama wihuta rero
Eh, inama rero nagira urubyiruko ni uko twagendera ku byo leta itubwira gusa kuko leta yacu ni nziza cyane nta Ubwire umunsi nta mwiza.
kintu idaha urubyiruko ugira umunsi mwiza ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi uh, madamu rosine ingabire nibutse ko watanguje ishirahamwe ryitwa wealth africa initiative uh, nagize amatsiko yo kumenya ico rikora n'ico rigamije ndemeye kuzosubira gutumira mu kiganiro tukabiyagako ariko akajambo utekereye abariko baratwumviriza urubyiruko abavyeyi bafise abana batazi amateka y'u rwanda uh, kugira ngo ivyabaye ntibizongera apana mu rwanda gusa mu karere kose n'amakungu akajambo ubabwira ko bakahega rosine
Ah, ijambo nabwira abatwumva nabaha ijambo ry'ihumure ibibazo byabaye byinshi Ah, abanyarwanda bafite ibibazo twagize ibibazo byinshi mu karere ndetse n'abanyafurika nabo n'ahandi uyu munsi turimo turavuga jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko n'abandi n'abarundi n'abandi nabo bagiye bahura n'ibibazo byabo bitandukanye ikintu nabwira abantu rero muri rusange cyane cyane mpereye ku bantu turi muri iki gihe cyo kwibuka navuga yuko tutagomba ah, guheranwa n'ibibazo byatubayeho tugomba gushibuka tugatekereza icyo dushobora gukora ni ukuvuga ngo niba twebwe twarabashije kubaho ni ukugira ngo tubereho n'abadahari eh, tugire icyo dukora ndetse dusige positive impact rero navuga ngo naba- nabaha ijambo ry'ibyiringiro nkababwira ngo haracyariho ibyiringiro ko umuntu ashobora kongera akava ku busa akiyubaka aga- akaba umuntu aho guheranwa n'agahinda Mwakoze.
ego hanyuma arancuti nawe nkibutsa ko twarugwaruka urubyiruko urubyiruko rw'abanyarwanda baba muri dmv maryland washington dc na virginia akajambo ubwira bagenzi bawe n'abandi bumva ijwi rya amerika uno munsi nakahe kugira ngo ivyabaye bibe kirazira mu makungu
Eh, nanjye na- nagira- na- nakunga mu ryo mushiki wanjye amaze kuvuga gufata mu mugongo abanyarwanda ah, mbabwira yuko ah, nubwo dushobora kuba twaranyuze mu mu gihe mu bihe bibi mu gi- mu myaka mirongo itatu ishize ariko nanone twagerageje ku- gushibuka no kubaka igihugu tukaba tubona yuko twagiye tunabona n'ibyo twakita nk'intsinzi muri efuperi abantu bagiye bashyiramo ubwo rero akaba ari ari mesaje y'icyizere cy'uko ejo hazaza hacu hameze neza cyane cyane nidushingira mu gukorera hamwe ah, no ku- kubana tutashyize imbere amoko ahubwo dushyize imbere kuba turi abanyarwanda nkaba mbona rero yuko ejo hazaza ari heza kandi abashyize hamwe rwose imana nayo irabafasha urakoze arancuti ejo ijwi rya amerika ntiryongera kudodora iwawe kugira ngo twitabe mu biganiro bitandukanye uzobikore nk'uko wabikoze uno munsi wakoze kutwitaba
cyane rwose ego madamu rosine ingabire eh, wakoze nawe kwemera ko dusangira ikiyago ejo tukagaruka iwawe uze wemere ko dusangira ikiyago mu biganiro bitandukanye by'ijwi rya amerika wakoze kandi ukomere kuri ayo mateka wabayemo turabashimiye cyane rwose nta kibazo
muhinga bw'ibyuma reka nshimire nadia taha na enjeniyeri bari kumwe bafashije kugira ngo dushobore guhamagara ijya n'ino ku isi ariko nanone ngo amajwi yacu abashikira atankomanzi kuri mikoro aha muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika washington dc mari kumwe na diane nini nahazwe ni jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza muri isanga y'uno munsi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu turongera amasaha ari imbere mu makuru ngiye kubategurira